En Radio Südamerica. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, muri kumwe na Fide Niyo Ngabo na Tomasi Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru dufate ko bafashe igisuma cy'ivy'umuduga bawumufatanye hanyuma ashitse muri senara bati tumuhaye libete provisoire baciye baja kuraba muri dosiye yiwe basanze uwo mufashe yivye umuduga mugabo yahora yibisha ibigwanisho yaramaze kwica umuntu yaramaze kwara ibindi vyaha uwo ni umushikiranganji w'ubutungane mu burundi emere orandine kanyana igihe yari imbere y'abashingamateka avuga ku vyerekeye ikigongwe gihabwa abanyororo turavuga no ku rubanza rwa sergent rutare jean bosco n'abo bareganwa hamwe rwashikanywe muri sentare ya gisirikare mu rwanda ku myiyerekano kuri ambasade y'u rwanda i nairobi bisaba ko diane na adeline rwigara barekugwa no ku mugwi severe ujejwe gutoza ukuri no kunywanisha abarundi uzotangura ibikorwa vyo gushingurana iteka ibisigarira vy'abantu vyahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi incamake y'amakuru ya hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yagendeye uno munsi ku wa kane icahoze ari kibanza murantunga ari mu gihugu ca marawi aho yashitse uno munsi ku wa kane avuye muri ghana
amerika yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamaneko barindwi b'abarusiya
abarwanyi batamenyekanye barisha abasivile barenga igihumbi mu karere ka beni mu buseruko bwa repubulika iharanira ya demokarasi ya kongo mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye haheze imyaka ine
visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ararebwa ubushinwa kwivanga muri demokarasi yabo aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu ido ni idorero ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yashyitse uno munsi kwa kane mu gitondo ku mugwa mukuru w'igihugu cya malawi rirongwe avuye muri ghana ni mu rugendo arimwo rw'iminsi itanu mu karere ka afurika yagendeye ishure ry'intango rya chipala primary school ku mugwa mukuru rirongwe aho abana uh, bahiga bamwakiranye indirimbo bahimbawe no kumubona iryo shure rihabwa imfashanyo n'ikigo ca amerika kijejwe iterambere mu makungu usaid malawi yararonse ibitabo vy'ishuri miliyoni icenda n'ibihumbi amajana atandatu mu kiringo c'imyaka mike irangiye biciye mu mugambi w'igihugu kwigisha abantu gusoma ushigikiwe na amerika melania trump yagendeye amasomero atari make kw'ishure ry'intango rya chipara primary school yarorereye abigisha bariko bigisha ivyigwa vyo gufasha abana kwiga ururimi rw'icongereza n'ururimi rwa cicewa abanyeshuri bo kw'ishure ry'intango rya cipara primary school bakiyemeraniya trump n'indirimbo ivuga ko bahimbawe no kumubona no kumuha ikaze umutambukanyi wa leta perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yatanguriye urugendo rwiwe muri afurika mu gihugu ca ghana avuye muri malawi azoca aja mu bihugu vya kenya na misiri
uyu munsi minisiteri y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamaneko barindwi b'igisirikare cy'uburusiya minisitiri w'ubucamanza wungirije john demers yasobanuye ko baregwa ibyaha by'ikoranabuhanga byo kwiba amabanga y'ikigo mpuzamahanga kirwanya intwaro z'uburozi n'abayobozi bacyo iki kigo kimaze iminsi gikora amaperereza yo kumenya niba uburusiya bukoresha intwaro z'uburozi neto ubuholandi ubwongereza na australia nabo barega uburusiya kwiba amabanga yabo bukoresheje ikoranabuhanga minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburusiya yateye utwatsi ibirego byose ivuga ko ari ibinyoma minisitiri w'ingabo wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis uri mu ruzinduko i buruseli ku cyicaro cya neto yabwiye abanyamakuru ko uburusiya bugomba kuryozwa ibikorwa byabwo yasobanuye ko amerika ishobora guha uyu muryango wa neto intwaro z'ikoranabuhanga muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi buruseli minisitiri matis yareze uburusiya guhonyanga amasezerano yo kurwanya intwaro zikaze zo mu rwego rwa misila zirasa kure cyane aya masezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi mu gihe cy'intambara y'ubutita matisi yavuze ko amerika irimo yiga ibishobora gukorwa mu rwego rwa gisirikari na diplomasi kugira ngo yirengere kandi irengere n'inshuti zayo zigize neto
radiyo ijwi rya amerika washington dc muri afurika abagwanyi batamenyekanye barishe abasivili barenga igihumbi mu karere ka beni mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye haheze imyaka ine ivyo vyatangajwe no musi wa kane n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu kw'isi human rights watch ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abagwanyi barishe abantu cumi n'indwi mu gisagara ca beni mu vyatumye igitigiri c'abasivili bamaze kwicwa muri uyu mwaka kigera ku majana abiri na mirongo itatu na batanu ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icenda abagwanyi baragize igitero mu gisagara ca oicha banyuruza abantu cumi na batandatu benshi muri bo abana irengero ryabo ritazwi gushika ubu ishirahamwe human rights watch rimenyesha ko ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha vyotegerezwa kwagura itohoza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bigakurikirana ibitero vyatanguye mu karere ka beni ku itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi ishirahamwe human rights watch rivuga ko inteko zijejwe gucungira umutekano z'ishirahamwe oni muri congo monusco zotegerezwa gukomeza ubushobozi bwazo kugira zimenye abagize ibitero zongere zikingire abasivile kurushiriza aida soyer icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe human rights watch mu karere ka afurika yatangaje ko ubwicanyi bukabije bwagizwe ku banyagihugu baba mu karere ka beni butazohagarara kiretse abari bayoboye ababukoze bashizwe imbere y'intahe atangaza ko kubera abategetsi ba leta ya congo batatoje canke ngo bakurikirana abakoze ubwo bwicanyi sentare mpuzamakungu mpanavyaha yotegerezwa kugira itohoza ku manza zizoba muri kazoza
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti voa radiyo yacu akadomo kamu mukurikire aya makuru uyu munsi visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence yareze ubushinwa kwivanga muri demokarasi ya amerika mu ijambo yavugiye mu kigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga mu by'ubukungu umutekano na politiki cyitwa hudson institute cya hano washington dc pence yasobanuye ko ubushinwa burimo bukora ibintu bidasanzwe kandi bikomeye byo kuyobya abaturage b'amerika ku matora yo mu kwezi gutaha n'ayo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibyo bikorwa birimo gukoresha abantu amatsinda y'abantu n'itangazamakuru mu cyumweru gishize perezida trump nawe yari yatangaje ibi birego ku bushinwa minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel ari mu ruzinduko muri isirayeli we na mugenzi we benjamin netanyahu batangaje ko bafite umugambi umwe wo kubuza irani gutunga intwaro za kirimbuzi merkel yasobanuye ariko ko batumvikana ku buryo bwo kubigeraho icyo batumvikanaho ni amasezerano mpuzamahanga yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri gahunda ya irani yo kuyungurura uranium merkel arayashyigikiye naho netanyahu arayamagana agasaba ko aseswa
mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
tujye mu biyaga bigari mu rwanda ku rubanza rwa sergent rutare jean bosco nabo bareganwa barashinjwa kwicwa kwica uwitwa niyitanga jean claude bamwita umujura uyu munsi rero bagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa gisirikari kugira ngo baburane ifungwa cyangwa se ifungurwa ry'agateganyo ibindi kuri iyi nkuru dutege amatwi mugenzi wacu asumuta kabuye niyitanga jean claude yarashwe mu ijoro ry'itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka arasirwa mu murenge wa rwezamenyo mu karere ka nyarugenge ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko abantu batatu bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera ku isonga haza serija rutare jean bosco urega ko ariwe warashe nyakwigendera amasasu abiri mu mutima agahita yitaba imana ubushinjacyaha burega kandi madamu musa n'abandi sada wari umugore wa nyakwigendera ariko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko ko uyu mugore ariwe watabaje abari ku irondo ko yatewe n'umujura aba bakaza bahuruje abasirikare ubushinjacyaha bunarega bwana nsanzabarinda rui wari ukuriye irondo ko ariwe wahuruje abasirikare ko batewe n'umujura aba nabo bakaza bahita barasa nyakwigendera ubushinjacyaha bwongeyeho ko nyakwigendera amaze gupfa abaregwa bagiye kuzana radiyo ndetse n'amafaranga bakabigereka ku murambo wa nyakwigendera ngo bigaragare ko yishwe avuye kwiba urukiko rwahaye umwanya abaregwa bose ngo biregure maze serija rutare jean bosco warashe nyakwigendera ahita yiyemerera ko ariwe warashe nyakwigendera ndetse asaba imbabazi umuryango wa niyitanga jean claude n'ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda serija rutare yasobanuye ko yishe nyakwigendera atabishaka ko ahubwo yitabaraga kuko bamaze kumufata agatangira kubatuka ababwira ko yabahemba bakava mu miyaga bararamo urukiko rwabajije serija ko iyo umuntu atutswe ahita yicwa maze asubiza ko atabishakaga umugore wa nyakwigendera musa n'abandi sada yasobanurira urukiko ko yabanye n'umugabo w'imyaka umunani ko ariko bari baratandukanye yabwira urukiko ko uwahoze ari umugabo we yamuteye iwe mu gicuku agahonda urugi ndetse akabasha kwinjira mu nzu akamutwara amafaranga uyu mugore yavuze ko yahamagaye umukuru w'umudugudu avuga ko yatewe gusa ngo ntabwo yigeze yita nyakwigendera umujura musa n'abandi yasobanuye ko yabonye irondo n'abasirikare baje batangira kubwira n'abo wahoze ari umugabo we abonye ko bikomeye yihutira kujya gutabaza polisi uyu mugore avuga ko yahamagawe n'umuturanyi amubwira ko umugabo we bamaze kumurasa ngo agahita agaruka bwana rutare jean bosco wari ukuriye irondo ari nawe wahuruje abasirikare yahakanye ibyaha aregwa asobanura ko yahuruje abashinzwe umutekano agira ngo batabare uyu mudamu wari watewe ariko ibyo kurasa byakozwe n'umusirikare abaregwa bose bagaragaje ko batazi ukuntu nyakwigendera ageretsweho ibintu yasanganywe bivugwa ko ari ibyo yari yasahuye imvugo y'uko nyakwigendera yishwe avuye kwiba yababaje cyane abaturanyi ndetse n'abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko yaba n'itanga ndetse n'umuryango avukamo w'umusaza byansiro matiyasi bari bifashije badashobora kwiba uyu ni bwana niyo yita bernard uvukana na nyakwigendera uriya murumuna wanjye ntabwo yigeze yiba n'umuryango wacu nk'uko umuco wacu umusaza turaze yatoza umwuga w'ubucuruzi nta mwuga wo kwiba twigeze ahubwo baranadusebeje bikomeye cyane ko umuryango wacu urishoboye uyu yari afite atoriye isudira afite abakozi akorana nabo akoresha anakora n'intebe ku buryo yari afite ubushobozi bushoboka kandi akongera no ku mugabane isa ya muhana muvuze ko umuryango wanyu wifashije ku buryo kumukekera ubujura bidashoboka mwiteguye namwe kuzaregera indishyi z'akababaro ko icyo gisebo cyabageretsweho ibyo ni hanyuma dufatanyije n'ubucamanza icyo buzageraho icyo buzatugendera hanyuma tukamenya uko tuzasaba indishyi urubanza rwagombye kuberaho icyaha cyabereye n'izo mpaka ku buryo n'abaturage bazagira icyo babimenyaho hagacika umuco wo kudahana nyakwigendera yari asanzwe akora umwuga wo gusudira benshi mu bo yakoreshaga ndetse n'abo bakoranaga bari baje kumva urubanza bavugaga kuko bazi n'itanga jean claude nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo ngewe nabanye nawe nakoranye nawe nanagendanye nawe nta kibi muziho nawe ntabwo yigeze aba umujura n'umunsi n'umwe ni umuntu twabanye igihe kirekire twanakoranaga ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu ubushinjacyaha bukemeza ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barishe n'itanga ubushinjacyaha buhera ku byo serija rutare jean claude yemerera ko ari we wishe nyakwigendera abandi nabo bakaba baramugeretseho ibintu bavuga ko yishwe avuye kwiba buri wese mu baregwa yasabye urukiko ko rwamurekura akazakurikiranwa ari hanze kuri serija rutare jean bosco asaba umucamanza kumurekura asobanura ko atatoroka kuko n'ubundi yafashwe amaze igihe hanze nyuma yo kwica nyakwigendera umwunganizi we metero yusufu ndutiye akavuga ko nk'umuntu wemera icyaha nta rindi perereza rigikenewe ku buryo arekuwe ntacyo yabangamiraho iryo perereza uwahoze ari umugore wa nyakwigendera n'uwari ukuriye irondo nabo basabye urukiko ko babarekura kuko bafite uburwayi urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro tariki ya munani z'uku kwezi nyakwigendera n'itanga jean claude ni umuhungu w'umusaza myasiro matiyasi wahoze ari umucuruzi ubucuruzi hano mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika noneho tujye i nayirobi aho uyu munsi abantu batanu abasore bane n'umugore umwe bagiye kuri ambasade y'u rwanda basaba ko diane na adeline rwigara barekurwa iyi nkuru turayikesha eloge wirika neza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri nayirobi
abo baragize uwo mugwi w'abantu batanu bariko baharira n'umupolisi wo mu gisata c'igipolisi ca kenya gicungera ama ambasade n'ibindi bisata mpuzamakungu ari mu bacungereye ambasade y'u rwanda yariko abumvisha ko nk'abanyakenya batemerewe kwinjira mu bigo vya ambasade y'u rwanda kuko hafatwa nk'ikindi gihugu ariko ko babishoboye boza n'abanyarwanda babashigikiye bakinjiza ikete bari bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bashitse kuri ambasade y'u rwanda nk'igihe cy'isaha indwi z'umutaga mu gihe batanguye kwiyegeranya saa mbiri z'agatondo nabajije lidiya kimume yari yabarongoye icabaye kugira ngo baze ari bake gutyo even one person can speak and on, the, on behalf of the voiceless so we are not a few n'umuntu umwe ashobora kuvugira abatagira aho bavugira ku bwacu rero ntabwo turi bake kuko icyo twashaka gukora uyu munsi ni uko ubutumwa bwacu busohoka bukumvirizwa kandi turizera ko paul kagame azoronka ubu butumwa uko bigenda kose akongera agafata ingingo ubutumwa bwacu ni ugusaba irekurwa rya diane natagira icyo akoze turamusezeraniye tumuhaye n'akanya ko kwishura atabikoze tuzofata izindi ngingo dukoreshe iby'amategeko atwemerera kugeza arekuye diane n'umuryango wiwe hamwe n'abandi banyepolitike bafunzwe mu rwanda those other politicals that are de- detained in Rwanda.
ambasaderi james kimonyo aserukira u rwanda muri kenya n'ubwo atabakiriye yamenye ko baje kuri telefone yatubwiye ati kubona bari bahamagaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakaronka bake cyane byerekana ko abantu babonye ko ibyo basaba bitagira ifatiro bwana kimonyo yanabwiye ijwi rya amerika ko abakoze iyo myiyerekano bashaka guharabika leta y'u rwanda anabasaba kureka kugira icyo kibazo cya politike mu gihe kiri mu minwe y'ubutungane anashimangira ko bavuga ibyo badatahura ariko kimume yemeza ko bazi icyo baharanira We understand uh, what the family of uh, Diana Rugara is going through. All the family and the, the family properties have been uh, taken by the president of Rwanda. So we are against.
turatahura iby'umuryango wa diane rwigara uri kuracamwo amatongo yabo yose yaranyazwe na perezida w'u rwanda rero turiyamiriza ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu uko risa kose hamwe n'amabi yafatiye ku gitsina kuko uburenganzira bwiwe bwo kwitoza nk'umukenyezi yarabwatswe afunzwe atamvo n'imwe y'ukuri ifatiwe ko kubera gusa yari yashatse kwitoza ngo abe perezida w'u rwanda paul kagame ntari hejuru y'amategeko kandi turiyamirije ibyo ariko akorera uwo muryango ubu dusaba paul kagame kurekura uwo muryango vuba bwango n'abandi banyepolitike bafunzwe mu rwanda u rwanda ni kimwe mu bihugu byasinye amasezerano mpuzamakungu n'ayeyase rwiyemeza kudahonyanga agateka ka zina muntu paul kagame ategerezwa kubahiriza no gukingira agateka k'abanyarwanda bose no kurekura diane Violation. Paul Kagame should respect and protect the rights of the Rwandans and also release Diana.
abavuga nk'uyu mukenyezi perezida w'u rwanda yaramaze kubaha inyishu hari ku itariki ya cumi n'icyenda ukwezi guheze harahira abadepite bashasha mu gihugu ciwe yafatiye ku banyororo barenga ibihumbi bibiri bari baherutse kurekurwa n'ikigongwe ciwe harimo umunyepolitike azwi cyane victoire ngabire uwo yari yabwiye itangazamakuru ko atakigongwe yasabye kugira ngo arekurwe turekuye aba bantu b'ejo bundi twarekuye barimo ba basitari ba politiki bishingiye hanze ariko bidashingiye mu gihugu ukajya kubona ukabona abantu bara "Yeee, yeee, ntabwo nasabye imbabazi yeee, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa ngo, eh, buriya baturekuye kubera puresha puresha hano ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko puresha atari yo ikora hakora gutekereza neza urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu uzakorayo uru rwanda mureba aho rwavuye twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike rero uwashaka yacisha make diane rwigara na nyina mubyara derine rwigara batawe muri yompi mu mpera z'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze kimwe mu byaha bahurirako mu byo bagirizwa ni uguteza imidugararo mu gihugu uwo munyepolitiki atavuganwa n'ubutegetsi we yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku nzandiko yegeranije aho yashaka guhatana na perezida kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi n'indwi nk'umukandida wigenga mu rukiko abaregwa bahakanye ibyo bagirizwa bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki eroje wurikaneza nairobi ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
radiyo ijwi rya amerika i washington dc Eh, tuve muri kenya tuze mu burundi aho hari abanyororo batarekuwe inyuma y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ubutungane bwasanze hari ibindi byaha bakoze imbere y'ugufungwa umushikiranganji w'ubutungane mu burundi eme laurentine kanyana yabivugiye mu nama nshingamateka kuri uno wa kane umumenyeshamakuru wacu evariste nzikubanyanka yakurikiranye iyi nkuru umugwi w'inama nshingamateka wamahujejwe ibibazo by'ubutungane n'agateka kazi na muntu usanga hari abafungwa batarekuwe hisunzwe ikigongwe c'umukuru w'igihugu umukuru w'uwo murwi umushingamateka niragira felix yabajije umushikiranganji w'ubutungane cabitumye mu ngingo ya kabiri agace ka gatatu n'aka kane k'itegeko rya nyenicobero umukuru w'igihugu haravugwamwo abotezurirwa ariko ntibashoboye kurekurwa ni ikihe ubushikiranganji butegekanya kuri abo batashoboye kurekurwa yakowa mushikiranganji buri mwaka nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'uburundi aratezurira abafungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'umurengera by'abafungiwe mu mabohero twabaza rero ico mwoba mubivugako umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana ariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ati twasanze hari bamwe mu bari kurekurwa ku bw'ico kigongwe bagirizwa ibindi vyaha bakurikiranwa ko jewe nobaha nk'akarorero dufate ko eh, bafashe igisuma c'ivy'umuduga bawumufatanye hanyuma ashitse muri sentare bati tumuhaye libete provisoire baciye baja kuraba muri dosiye yiwe basanze uwo mufashe yivye umuduga mugabo yahora yibisha ibigwanisho yaramaze kwica umuntu yaramaze kwara ibindi vyaha none ga yemwe ari nk'umuntu yiyumvira ubwo nk'uyo womureka ngo natahe ngabo twebwe tugasaba duti uyo muntu muyo mwanya abantu bose twese tubonye ko baravye na dosiye bakabona yuko bitameze neza ni unguruza we ministeri publique baca urubanza kuri ico caha agihanigwe mugabo ntamugumize mu rutendeko icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe yibaza igituma ubutungane butagikora amatohoza ku vyaha bikorwa mu gihugu otosezine mu gifaransa umushingamateka agatorwasa atanga uturorero two muri komine kiremba aturukamwo muri komini wacu komine kiremba ku mutumba uraho witwa gitaro abantu barakubise abantu umwe baranamutema mu mutwe arakomereka abo bantu ntibafatwa abo bantu ntibarengutswa biba akamizwe n'ingoma hadaciye indwi zibiri barasubira bariyegeranya abantu bavuye ku mitumba ishika itandatu baratera abantu umwe baramumenye n'ijisho ubu uwo bamutransfeye ngaho bujumbura uwundi baramuvuna ukuboko administration aho gufata ingingo yo gufunga abo bantu bakoze ibyo ivuga ngo izoriha fagitire y'abo bantu bakomeretse mugabo nk'ayo haba hariho uwo mugenzo wo kugira autosezine ibyo bintu bya residive muri ubwo bugizi bwa nabi ntivyobandanya umushikiranganji w'ubutungane avuga ko nimba ivyo vyarabaye agiye gushinga umurwi ugiye kubikorerako vyukura amategeko nta na hamwe abuza uh, ministeri publique abonye icyaha gikozwe kukurikirana abagikoze twebwe ibintu vyabaye aha hantu e, nimba vyarabaye by'ukuri gutya birababaje kandi nibaza ko bidata umwaka tugende dushyireho umugwi ugende gutohoza abakoze ibyaha bose babihanigwe kuko nk'umuntu yihaye gukubita umuntu kumuvuna kumumena ijisho biba bigeze habi cyane hanyuma tuzoheza tubashikirize icyavuyemo ko twasanze byifashe ku kibazo c'ingene abafungwa rumurengera mu gihugu umushikiranganji w'ubutungane avuga ko bituruka ku bukene bw'amabohero ikigiye gukorwa kugira abafungwa bagabanuke no gutezurira abakwije icakane c'umunyororo nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji kanyana ivyo biruko mu gihe ku ntara cumi n'umunani zigize uburundi hari mu gisagara ca bujumbura haharurwa amabohero atarenga kuri cumi na rimwe bujumbura evariste nzikomanya nka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru mu burundi kandi kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umugwi severe ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingurirana iteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi byashikirijwe na clement noa ni nziza icegera c'urongoye umugwi severe mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru kuri uyo wa kane umumenyeshamakuru wacu remo nzimana yakurikiranye iyo nkuru Clement wani nziza icegera c'urongoye Sever mu kiganiro y'abamenyesha makuru yemeje ko itegeko rigenga umugwi w'ugutoza ukuri no kunywanisha abarundi riwusaba kwerekana ibinogo vyatawemwo abantu benshi ugukora ikarata ivyerekana no kwerekana ibindi bibanza vyahambwemwo abantu ariko bitazwi uyo ari mu ndongozi z'umugwi washinzwe gutoza ukuri ku mahano yashikiye Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka wa bibiri n'umunani yemeza ko igikorwa co gushingurana iteka ibisigarira vy'abantu kizotangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura Karemano ni nziza avuga ko ico gikorwa kizokorwa mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ivyo bikorwa vyo gushingurana iteka ibisigarira vy'amagufa y'abantu abarundi bene wacu twavuze tutanka rizotangurira mu kamenge mu gisagara cya bujumbura mu mabanda mu ntara ya makamba i rusaka mu ntara ya mwaro i bugarama mu ntara ya muramvya no mu kivyuka mu ntara ya bubanza mbere y'uko bitunganywa aho hose hategekanijwe ibyo bisigarira by'amagufa bisanzwe biboneka umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi uramenyesheje ko mu kurangura ibyo bikorwa byo gushingurana iteka abo twabuze tutanga hazokwisunga imico n'akaranga by'uburundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi kiretse ibyo bibanza bishikirijwe icegera c'uwurongoye severe avuga ko ico gikorwa kizobandanya no mu bindi bibanza bitandukanye vyatawemwo abantu ni nziza avuga ko ibinogo vyose bifatwa kumwe kuko abapfuye bose ari abarundi ibi bibanza twavuze tubigiyemo kuko amagufa ari hejuru kubera ibikorwa byari kubera haba nababwiye ko hariho ahantu hariko harubaka ishuri ahandi naho hari haciye ibarabara ahandi ibindi bikorwa bisanzwe nko kubaka gutya ugasanga amagufa bayazuye ukaza kumenya ko yari force commune ibikorwa byamaze gutangura hanyuma kubera ko ivyo bisigarira biri hejuru ivyo dutanguriye ko mugabo tuzobandanya n'ayandi ma force commune imwe imwe yose tugenda turaraba ico isaba n'ico umuntu agomba kwikorera bijanye n'uko aho hantu hameze ariko ntiduhita ikinogo kiri ngaha gisumba kiriya ku bwacu umurundi wese apfuye ni umurundi yapfuye kandi dukwiye guhamara iteka nk'uko abandi barundi bose bari bari kwiye ku kibazo c'uko aho hazoshingurwa na iteka ivyo bisigarira hazoshigwa ivyibutso narirya hari imigwi itanguye gushinga ivyibutso mu gihugu icegera c'urongoye severe avuga ko ico gikorwa kiraba umugwi severe kandi uzogitunganya mu minsi ya vuba wisunze kunywanisha abarundi umugwi severe n'umugwi w'igihugu kandi ntiwaje kureklama le droit ou le non droit uyu canke uriya twaje kunywanisha abarundi nico gituma mu mategeko agenga severe nuko ariyo izobikora nuko ariyo izotanga umuco ingene vyoko vuganye n'abandi ko bose biraba kugira ngo kiba igikorwa gihuza canke kizana aba n'abandi bagahurira ku gikorwa bumvikanye gusumba igikorwa cokorwa n'umugumwe canke kabiri kamwe k'abantu bamwe bamwe n'abandi twibaza ko ari igikorwa tuzokora mu vyo severe ishinzwe gukora kandi ari byo twiteze kuzokora mu minsi ya vuba mu ntahe umugwi severe ukutohoza ukuri no kunywanisha abarundi waronse kubabuza abantu mu mahano yashikiye uburundi wemeje ko wegeranije ibinogo rusange vyatawemwo abantu birenga ibihumbi bine mu gihugu cose mu gihe ikiringo c'uwo mugwi kizorangira mu kwezi kw'icumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani abajijwe nimba bazoba bahejeje gukora ibikorwa byose bisigaye Clement Nowa nziza avuga ko uyo mugwi uzobandanya gukora ivyo ujejwe gushika ico kiringo kirangiye akizera mbere kushobora kongerwa ikiringo c'umwaka nk'uko amategeko abirekura niyo vyaboneka ko hari bikenewe kurangurwa bitarakorwa inkuru ziva mu nama nshingamateka zemeza ko uyo mugwi uza warashikanyeyo icegeranyo c'ivyo waranguye kuva ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na kane gushika kwa mirongo ibiri na gatanu mu kwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani ni ukuvuga ikiringo cose uyo mugwi wakoze i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika
mu kanya gato turasezerana mu biganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya yamara reka imbere yaho dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twashikirije umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump yashitse uno munsi wa kane mu gitondo ku mugwa mukuru w'igihugu ca malawi lilongwe avuye mu gihugu ca ghana ni mu rugendo ari mu rw'iminsi itanu mu karere ka afurika
minisiteri y'ubucamanza ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye impapuro zo guta muri yombi ba maneko barindwi b'igisirikare cy'uburusiya kibarega minisiteri y'amerika ibarega ibyaha by'ikoranabuhanga byo kwiba amabanga y'ikigo mpuzamahanga kirwanya intwaro z'uburozi n'abayobozi bacyo ikigo kimaze iminsi gikora amaperereza yo kumenya niba uburusiya bukoresha intwaro z'uburozi naho abarwanyi batamenyekanye bavuga ko bishe abasivili barenga igihumbi mu karere ka Beni ni mu buseruko bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo ni mu bwicanyi bukabije butari buke bwatanguye haheze imyaka ine minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel ari mu ruzinduko muri isirayeli we na mugenzi we benjamin netanyahu batangaje ko bafite umugambi umwe wo kubuza irani gutunga intwaro za kirimbuzi
amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatu arimazi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwahagarariye ibi biganiro ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na thomas kamirindi turabashimiye murakarama